kam jirtu eeleviizyaa maalchaadha maal odeeffannoo mala akkamii isiniif hakan?
Yaa jirtu.
Kana sarratti.
Ee biyya alaa deemuu barbaanna kanaadha. Sisteema kamiin guutuu danda'a?
Maaliin deemuu barbaadda?
Hojiin deemuuf maatii kiyya waliin.
Hayyee maatii achi jiru moo maatiin kee asumaa wajjin deemuu barbaadda?
As jira as jirti.
Hayyee jalqaba irratti fiizaa guutuu keessaniin dura
Fiizaa guutuu kiyyaan dura.
hojjechiisaa biyya Kanaadaa jirurraa hayyama hojii argachuu qabdu.
Eessi.
Hayyama hojii argattaniin booda kaasuun fiizaadhaaf guutuu dandeessan.
Eessi.
Hayyama hojii argachuudhaaf ammoo wiibsaayitii isaaniis niifiin kennaa wiibsaayitii san jala galtanii guutuun appilaa gootu jechuudha.
Eessi.
Eega guutaniin booda iimeeliin isaanii wanti hundi achi jala jira.
Eessi.
Iimeelii isaaniin kontaaktii wal gootanii yoo isaan kan si fudhatan ta'e waraqaa siif erguu akka fudhatamtee jirtu sitti himu.
Eessi.
Achiin dhaabbanni tokko tokko piroosesa mataa isaanii isaanii sii xumura.
Eessi.
Garuu ta'uu baannaan ofii kan keetii weebsaayitii ammas isin ilaallee weebsaayitii san jala galtanii fiizaadhaafis iyyattu jechuudha. Weebsaayitii isaanii siniif kan ture Eessi. Websaayitii yommuu hime na himeen barreeffadha.
hayyee na jalaa joobbaan Kanaadaa jettanii sarchi gootu.
Tooppaan.
Joobbaa jaa'oobaa hayyee Kanaadaa.
Meera meera deebi.
Joob baank Kanaadaa Joob baanka.
hayyee
Joob baanka. Kanaada.
hayyee
Eessi. Joob baanka Kanaada. Ngoro.
achiin harka mirgaa irratti advensin kan jedhu isiniif dhufaa.
Akka mirgaa irratti.
Eeyyee. Filannoo akka fila isa tuqxu jechuudha.
Tuqee jira.
Ishee gaafa isa tuqxanii filannoolee isiniif dhufa filannoo gara jalaa gadi deemtanii intended applicant kan jedhu ni jira.
Maal ka jedhu jira gara jalaa hubattee.
Intended applicant intended applicant kan jedhu jira. Ii Gara jalaa jira.
ee eeyyee Xumurama.
gara jalaa ee xumurarramee gadi deema wajjin kun rakkoo hin qabu.
Eessi seenni xumura.
Yoo baanki sappoortii kan jedhu jira.
Eh, kan wanti jedhu hin argine Maaliin intended applicant Bashi employment groupii kan jedhu hin jiru harka bir- harka bitaatirratti employment groupii jedha
Osoo beekus jedhu. Olof bakka bakka hundee jira.
hin argine Faayina kan jiru faayind Ejooppii jedha, Chuuze Kaareer jedha, Ekspiloor Maarket jedha, Fiil Poozishin jedha.
Dhaal advensid kan jedhu san tuqxani miti
Awwala moo?
awwalee
Meeqoo ishee?
jalqaba irratti keessaa ba'aati haaraatti utuu gootanii gaariidha
Advaansir sarchi kan jedhu tuqna.
eeyyee isa tuqxu advaans gubbaa irratti akkanas ni jedhu dhufee miti soo gara jalaa deemaa jechuudha deemaa
Eshi kun.
Koo itti akkatti yaabannu isheen interneetii barbaadan.
Eshi banee jira amma ma- meenu kan jedhu nu dhufe jalqaba irratti.
ishii jalqaba irra jirtu
Jalqaba irraa ee advaansir sarchi kan jedhu jaalatti Joob taayitiin Impilooyaa.
yaa yaa eeyyee sirriidha gara gadi deem deem gara gadi Gara dhumaa deemu ee gara dhumaa deem deemeen jira eshi.
Ishi harka bitaa harka mirgaatirratti Hmm.
intended applicant kan jedhu hin jiru
Gara asii gadi mudansa.
inda'u karaa dhumaa gad deemtee kaanaadaan and international candidate kan jedhu hin jiru Dhumarratti Kanaadatu jira. Kanaadaa kan jedhu jira. Eshi.
Kanaada- eeyyee isa tuqame international candidate kan jedhu
Information kanaadha.
isa kilik gootanii isin hin dhufne maamilaa keenya Jiru hin dhufne jalatti illee macarashaa irrallee.
Dhumarra Kanaadaa kan jedhu qofaatu.
Kanaadhaa kan qofa jira.
Contract information term in the condition privacy fi Kanaadaa kan jedhu.
achi achi galutuun dhaqiin filannoolee isinii dhufee miti amma fakkeenyaaf isumaree Mm.
fudhate joob taayitilii kana jalatti Eh, eh, xiqqoo xiqqoo gad deemtanii Education or training, years of experience, uh, intended applicants, maal-maal keewwatanni ni gara jalaarra kan jiru.
Eeyyee filannooleen isinii dhufne Dhufeera filannoon.
baak jedhamee tokko keessaa amma fakkeenyaa fi salaarii Mm.
employment groupii education and tra- or training kan jedhu hin jiru Maamila keenya.
Jira eh, salariin jira dhugaadha dhugaadha salariin kun akkuma.
Yihoo wajjin jirra ammallee wajjin jirra xiqqoo gara gadii deemaa xiqqishoo qofa employment groupii salaarii san jalatti employment groupiin hin jiru Jira eh, galmetti guruppiin jira.
Ashi temporary foreign workers kan jedhu tuqa
Temporary. Okay. Tuqee Kala- jira jechuudha.
tuqxan miti Eh, eh.
isuma bira yeroo experience kan gaafatu jira miti Issi qoe. Sarchi naa isuma godhaa.
bira isuma bira Eh, karaa gadiitti yeroo Biyya- experience kan jedhu biratti intended applicant kan jedhu jira
issi.
isatti jalatti immoo Canadian and international candidate kan jedhu naa tuqxu Mee qoy isuma jala isuma jala type of job jedhee exclude afaan job keedu kanatu gaa.
okay isa bira isa bira harka mirgaati irratti jira Mm.
Eh, isuma bira type of job kana bira intended applicant kan jedhu jira barbaada mata dura intended applicant kan jedhu jira barbaada
Rekoordi kun kan itti kana godhu.
xumurarra jirtu rakkoo hin qabu Gara dhumaarra jira.
ee kaanaadiyaan inda international candidate kan jedhu ilaalame jira dhiyaatanii jirtu
Ina job osoo source jalatti eh, verified jobs exclude placement agency provi- provi- provincial Eh.
and authority maal maal municipal government.
gara gadii deema gara gadii deema gubbaarra Job jirtu category illee bira darbaa job eeyyee category.
bira darbi darbi
Tole darbe education or training kee illee Training.
bira darba.
isaallee bira darbi Ishi intended applicant kee jira.
dhuftee miti amma Eh, achi jalatti Canadian and international candidate kan jedhu hin jiru Jira eh. Isa Isa tokko.
eeyyee
Intee jira?
እሺ ቪው ሲቲ ሙለት አገረ ቪው ቪው ከንጀር ኤ ቪው ሪዛልት ከንጀር ጅራ Eh, jira, eh, jira.
ሀዬ ኢሰ ጡቃ
Kun Eeyyee.
kan jedhu jechuudha.
ቪው ሪዛልት ከንጀር ጅራ ምቲ ለኮብሳ ተየ tokko dura galchee isa tuqu jechuudha Kuma afurii dhibba jaafamu jedhu.
እሺ hojiileen isin hin hin tarranne ሀዬ
Okay. Okay, dhufee jira amma available job jedhe.
eeyyee available job jedhee gara gadi deemaati hojii isinii wajjin wal madaalu Eh, hojii isiniif ta'u filadhaati eh, fakkeenyaa fi hojii takka gaafa tuqxanii ex- Mm.
mo- maal akka isinirraa eegamu achi jalatti riikwarmantiin isaa achi jala jira eh, CV application leetarii qopheeffattanii standardii Kanaadaatiin ta'uu qaba.
eh.
Eh, isa- Isarratti imeeliin isaanii jira how to apply kan jedhu jala gara gadii.
Kuma jalatti jechuudha.
Eeyyee. Amma fakkeenyaaf eh, callisnee Eh, callisitumaa security kan jedhu gubbaarratti si dhufe
security jette?
eh, eh, sirki- bakka hojiin kan ta'e tokko dhuf- kan dhufe ni jira miti.
Eh, security guard supervisor kee jira. eh.
Eeyyee isuma jala tuqame.
Okay, isaa isaa tuqu?
Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isinitti Tole, agarsiisuuf malee.
tole. Tole tuqii jira.
kan isiniin ta'u isintu laalee filataa Tole, garuu amma akkuma akka fakkeenyaatti isinitti himuuf
tuqee jira eh. Security guard supervisor jedhee naa dhufee jira amma Torontoo maal maal permanentii employmentii eeyyee saalaariin isaanii wanti hundi jira argitanii jira.
eh, wanti isaan isinirraa barbaadanii Eh,
ji'a torbaaf ekspiraansii barbaadu Okay hojii mataa eenyu jechuudha.
hojuma ta'een wayyee ekspiraansii barbaadu Tole, afaan ingiliffaatiin hojjetama laangueejiin isaan barbaadan ingiliffaa Tole edukeeshiniin isaan isinirraa barbaadan ammoo haaskuul yookiin ammoo eeyyee haaskuulirraa giraajuweet godhuu keessan kan mirkaneessu waraqaa isinirraa barbaadu
tole responsibility gaafatu yihee wanti isaan barbaadanii guutuun asuma jalatti barreeffamee jira beekta tole tole.
asuma Hayyee.
jalaa dubbistanii gara gadii deemtanii immoo how to Mm.
apply eh, kan jedhu jira
isa magaalaatti jechuudha.
eeyyee gara gadi deemtanii appilaayi kamitti akka gootan isinitti himuuf
Okay, sure. How to apply? Sure, how to apply? Kan jedhu jira eeyyeen.
ee shaawutu haa appilaayin jedhu Jira jira isa eeyyeen.
gaafa tuqxanii imeeliin isaanii achi jala isinii jira argitanii baa imeel jedhee Tole tole jira eeyyee. Baay'ee imeelii isaanii saniin isaanii.
CV fi application reetarii reefu qopheeffadha isiniin jedhee ergitu Mm.
jechuudha. Garuu CV'n isin qopheessitan istaandaardii Kanaadaatiin ta'uu qaba.
CV'n jechuudha.
Eeyyee CV fi application reetarichi istaandaardii Mm.
Kanaadaatiin ta'uu qaba.
Istaandardi sana wala kamiin argani?
Ah, Karaan ittiin argachuu dandeessan maybe sarchi gootanii Eeyyee. Foormi isaanii sarchi goonee online irraa argani.
ayyee VT ah, karaan itti argachuu dandeessan isinitti himu Meenatiin.
ayyee CV'n Z kan kophaatti barreeffadhaatti boodarra sarchi gootu.
CV
Laal Z
CV jedhee moo?
lakki lakki kophumatti Z Z E E T
T Y
Y.
eeyyee kana gaafa sarchi gootanii CV'n ifiin nuufuu isinii dhufa ZTY resume builder fedhu naa dhufeera.
eeyyee maqaa keessan eeyyee maqaa keessan jijjiirtanii bakka istaandaardii kanaadaatiin jechuun karuma sanii ergituufi jechuudha Okay.
yoo okay.
fudhatama argattan amma fakkeenyaaf hanga Mm.
2024 eh, ji'a tokkoffaa guyyaa digdammaffaatti Eh, fudhatu amma guyyaa kanatti isin waan ji'a eeyyee meeqaffaa jette?
ji'a tokkoffaa Eh, guyyaa digdammaffaa anti hanga akkasitti eh, Mm.
ni eegu jechuudha hanga guyyaa kanaatti kan dhaabbatu jechuudha hanga guyyaa Okay.
kanaatti wanti tokko Mm.
wanti isin beeksifamu jiraachuu dhabuu danda'a meebi okay, kanaan okay.
booda fudhatamuu kan keessan yoo fudhatamtan ta'e fudhatamuu kan keessan kan isin ibsu imeelii keessaniin isin ga'a Eh, Eh, imeeluma keessaniin ganaa kontaakti wal gootu jechuudha isin lamaan keessan wal arguu dandeessu eh, dhaabbanni tokko tokko baay'inaan garuu eh, piroosesaa eega kana fudhatama argattaniin booda fudhatama eh, fiizaas isaantu isin erguu danda'a meebi dhaabbanni garaa garaa waan ta'eef eh, yoo fudhatama kan argattan ta'e fiizaa Mm.
guutuu jechuudha fiizaan karaa ittiin guutuu dandeessanis isinitti himuu hin danda'a foormii akkamitti akka argachuu dandeessan Foormii viizichaa jechuudha.
ee foormii fiizaatiif yoo dhaabbanni suni kan Mm.
isin ergu ta'e dhumatee Mm.
jira yoo isaan isin Mm.
erguu baatanis mataa kan Mm.
keessaniin ah, wacii kan keessaniin appilaayi gootanii yoo akka dhuftan isinitti himee isinitti Mm.
himan ta'e nuti akkamitti Mm.
akka argattanii fi akkamitti fiizaa sana akka guuttan isinitti himuu dandeenya jechuudha.
Tole, tole. Kana amma yaallee bo- boodara deebinee isinii bilbilla kaa yeroo.
In danda'ama, in danda'ama. Gaafiin tokkollee isinitti u- dhufeennaan nu Mm.
bilbiluu dandeessu. Sa'atii hojii sa'atii tokko dandeessu maamila keenya.
Tole, tole. Ulfaadha galatoomasaaf galatoomaa sirriitti.
Hayyee, heloo fiizaan bilbiltaniif galatooma guyyaa gaarii qabaannaa.
Ayyee.
Hayyee.